Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda mu rundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana kane n'ibice bitatu ijwi ry'amerika ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha mwiriwe neza inshuti mwese duteramanye muri kumwe na frederic nkunikije mu rwanda ababuranira aimable karasira uzaramba ntibumvikana n'abaganga ku burwayi bwiwe
abaganga bagiye kureba umuntu bateranya amagambo batukanya nawe barangiza bakavuga ngo uwo muntu ni muzima kuko n'abakoze jenoside ntayo baterana amagambo ko ntayo batukana kandi ntabwo ari ukuvuga ngo bamaze iminsi itatu cyangwa iminsi ibiri imyaka igiye kuba itatu ntabwo rero bavuga ko umuntu umaze imyaka ibiri muri gereza aba akigira ibintu nese bazabireka ryari
uyu ni metre evode kayitana umwe mu banyamategeko babunganira aimable karasira uzaramba mu burundi ejo ku munsi wa gatandatu ni umunsi wa nyuma wo kuvunjisha inoti z'ibihumbi bitanu n'iz'ibihumbi cumi ahandi mu makungu abaganga bahaye papa francisco uburenganzira bwo kuva mu bitaro aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ntihagiraho umuja ni mu kanya aya makuru tuyatangura kuyavugwa hirya no hino ku isi mu bubirigi icyizero cyo kurokora abimukira boba baraguye mu bwato bwibiye mu mazi yo kunkengera icyo gihugu ku munsi wa kabiri gitera kigabanuka inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu diane ninazo umupfasoni stella nanu avugira ishami rya onu ryitaho impunzi ku isi rcr mu mfunyapfunyo yatangaje ko n'aho atacizere c'uko hari ibindi biziga vy'abaguye mu bwato bwibiriye ku ruhande rw'ubugiriki bitorwa ibikorwa vyo kubandanya kurondera abandi boba bari muri ubwo bwato bibwirizwa kubandanya abajejwe gutabara uno munsi kuwa gatanu bakoresheje uburyo bwose bushobotse burimwo indege yafata amafoto yo munsi y'amazi ariko nta muntu bigeze babona ubwato bwibiriye mu bugiriki ku munsi wa gatatu w'ino ndwi bwari ubwato bwo kuroba bwahitanye abababa mirongo umunani abagera ku ijana na bane mu bari baburimwo bararokoka igiti nyezina c'abari muri ubwo bwato ntikiramenyekana umwe mu barokotse yabwiye ariko abaganga ko yiboneye ubwiwe abana bagera ku ijana bari bari muri ubwo bwato ejo kuwa kane igipolisi co mu bugiriki kikaba cataye muri yompi abantu icenda bagiriza urudandazwa rw'abantu muri abo icenda harimwo umudereva w'ubwo bwato bwibiye mu barokotse harimwo abanyagihugu bafise ubwenegihugu bwa siriya misiri na pakistani ubwato bwibiye bwariko buja mu butaliyano amakuru ataremezwa neza akavuga ko bwoba bwari bwahagurutse buva muri libiya akenshi abafata ingendo nk'izo baba bariko bagerageza gushika muri grece ubutaliyano na espagne ahanini bakaba bava muri afurika na aziya aho bamwe baba bariko bahunga intambara abandi nabo bagahunga ubukene
muri zimbabwe perezida emerson mnangagwa yafashe ingingo ibuza ibanki nkuru y'igihugu gusubira gufata amadeni mu mahera y'amakungu ibindi na mugenzi wacu jeffrey mutagoma mnangagwa ntiyorohewe no kongera kwiyamamariza gutorwa ku mwanya wa perezida w'icyo gihugu mu matora yo kuwa makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa munani ifaranga rikoreshwa muri icyo gihugu rikomeje guta agaciro ku rugero rwo hejuru ya mirongo inani ku ijana kuva umwaka utangiye abahanga mu byerekeye ubukungu bari bagaragaje ko banki nkuru y'igihugu ituma iki kibazo kirushaho gukomera kubera gukomeza kuguza amadevize none perezida mnangagwa yategetse ko bigomba gukorwa binyuze muri minisiteri y'imari n'igenamigambi nabwo mu gihe ibona ko ari ngombwa aho gukorwa na banki nkuru y'igihugu nk'uko byari bisanzwe mu bihe byashize banki nkuru y'igihugu yagurije amafaranga muri za banki zo mu karere kugira ngo ishobore kugura peteroli ifumbire amavuta yo guteka n'ibindi bikenerwa by'ibanze leta ya zimbabwe iheruka gutangaza ingamba zinyuranye zo kugerageza kuzahura agaciro k'ifaranga rikoreshwa muri icyo gihugu zirimo ibi byategetswe kuri uyu wa gatanu mu myaka makumyabiri ishize iki gihugu cyahanganye n'ibibazo by'agaciro k'ifaranga abatari bake bemeza ko byaturutse ku buryo budahwitse leta yitwaye mu kibazo cyo gufata ingamba n'ibyemezo bireba ubukungu bw'igihugu urugero ni igihe robert mugabe wahoze ayobora iki gihugu yategekaga ko ubutaka bw'abazungu bahatuye buhabwa abirabura batabufite
barakoze bagenzi bacu badushikije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika isaminyanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no kuri interineti wesi tatu wa kaburungu radiyo yacu voa kaburungu com no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu aya makuru rero uh, baheje kudushikiriza uh, tugiye kuyabandaniza ku yandi avugwa hi, uh, mu karere ka afurika ibiyaga binini mu rwanda abanyamategeko bunganira aimable karasira uzaramba ntibavuga rumwe n'abaganga bamusuzumye uburwayi bwo mu mutwe ariko ko batamwambuye ubushobozi bwo kwiyumvira neza mu kiganiro cyihariye yahaye eric bagira ubusa ku bw'ijuru ry'amerika umunyamategeko evode kayitana avuga ko muri abo baganga harimwo uwo basanzwe batumvikana kuri ubwo burwayi kuva na kera kuri sehashika ntabwo mudenge bigeze bumvikana mudenge yaramubwiraga we ngo nta burwayi bwe abona ngo abona ari muzima ngo ari byo yigira kandi baganga bo kuri sehashika nibo bamwumvaga bakamwitaho bakamukorera terapi bakamuganiriza ariko mudenge we ntabwo rwose bigeze bakorana na rimwe yaramubwiraga ngo ni ibyo yigira yaba ari imwe mu mpamvu rero karasira yatumye batamusuzumira muri gereza niyo mpamvu amfeti yabonye mudenge ahita avuga ati wowe mudenge urabizi ko kuva na kera umubwira ngo ndi muzima n'ibyo nigira ntabwo rero wari wowe waza hano ngo uje gukora ngo gukora egisperitize yanjye kandi ibyo uvuga dusanzwe tubiziranyeho mu ibaruwa yanyu murasaba iki rero nanditse nsaba yuko igihe karasa yamaraga icyumweru indera hari umuganga wamusuzumye ni nawe wakoze raporo avuga yuko karasira akwiye gushyirwa muri hosipitalizasiyo mu bitaro yewe rero nasabye yuko karasira yajyanwa mu bitaro nk'uko dogiteri aritire yabivuze akavurwa mbishingira no ku ngingo ya mirongo ine y'itegeko rigenga amagereza ryo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri bivuga ko umurwayi ufungiye muri gereza afite uburenganzira bwo kujya mu bitaro bya leta leta ikishyura cyangwa se akajya mu bitaro bya pirive akishyurira ariko icyo ni nacyo umucamanza yari yategetse ko agomba kuvurirwa indera umucamanza ntabwo yavuze ko ari ukujya kuvurwa yavuze ko ari ukujya gusuzumwa kugira ngo bemeze ibijyanye n'uburwayi bwe n'urugero rwabyo n'iki mu bijyanye n'urubanza none kuba aba baganga bavuga ko bagiye imageragere bagamije kumusuzumirayo kubera ko ngo indera mbere yari yahanze icyo ngicyo ntabwo cyo mwumva ko cyaba gifite ishingiro icyo nta shingiro gifite kuko kameme dogiteri aritire ajya kumukorera iriya raporo nuko yari yamusuzumye akabona uburwayi afite kandi yamaze iminsi itanu cyangwa itandatu kuba rero dogiteri yaramusuzumye akemeza uburwayi afite njye ndumva ibyo ngibyo bihagije kuko indwara zo mu mutwe ntabwo ari indwara nka malariya zisaba gutanga amaraso muri laboratwari ni indwara ureba umuntu niyo waba umwegera akijugunyanga akiruka nabyo uba umureba niyo wamubaza ikibazo akanga kugisubiza cyangwa agagusubiza gutuka nabwo uba umureba iminsi itandatu rero ntabwo bavuga ko umuntu atasuzumwe umuntu bari bamufite baramurebye utaramusuzumye nuko wenda atabishatse icyo mutemeranyeho n'aba baganga rero ni uko muganga arutiri ruremangingo yari yembeje ibitaro bakajya kumusuzumira muri gereza bakajya kumusuzumira muri gereza kandi twanasobanurira urukiko ko no mu bindi bihugu nko mu bwongereza twatanze na referanse iyo umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe ntabwo bamusuzumira muri gereza ahubwo bamujyana mu bitaro bibishinzwe akamara iminsi irindwi nizo besiti puragitisizi zo mu bihugu by'amahanga niba afite ikibazo cyo gusinzira akabibona ko kuko adasinzira niba afite ibintu arota n'ijoro bibi mu gitondo akamuganiriza akamubaza ati ijoro wigeze urota ati narose ibi n'ibi niba agira ubwoba mu gitondo akamubaza nyuma ya saa sita akamubaza nimugoroba akamubaza hari ikintu wumva cy'ubwoba ufite cyangwa bwarashize ibyo rero nibyo nyuma y'iminsi irindwi akora raporo akavuga uko umuntu afite none se ko mbona ibikubiye muri iyi raporo ya baganga niba mwayirebye neza baravuga ko atagize imyitwarire myiza kuri uwo munsi bamusuye mbese mu yandi magambo ukurikije uko bagenda bavuga buri ngingo barasa n'ababifata nk'aho ari ibyo yigira kuko ngo ntabwo byigeze bimubuza ubushobozi bwo gutekereza neza jisitoma nyine aho ngaho dufite ikibazo urumva abaganga bagiye kureba umuntu bateranya amagambo batukanya nawe barangiza bakavuga ngo uwo muntu ni muzima ubu se ko muri gereza ko n'abakoze jenoside ntayo baterana amagambo ko ntayo batukana kandi ntabwo ari ukuvuga ngo hamaze iminsi itatu cyangwa iminsi ibiri imyaka igiye kuba itatu ntabwo rero bavuga ko umuntu umaze imyaka ibiri muri gereza aba akigira ibintu nese bazabireka ryari mwavuga ko mu kuburana muzashingira ku ki cyane cyane kuburana na tuzashingira ku burwayi bwe bwemejwe kuva mu bihumbi bibiri na gatatu washize imyaka makumyabiri anywa imiti y'uburwayi bwo mu mutwe tuzabushingiraho dusaba yuko karasira ajyanwa kwa muganga akajya kuvurwa urukiko rukazashingira kuri izo nyandiko rugafata icyemezo daboro ku burwayi bwe niba uburwayi bwe butuma icyaha kitamuhama urubanza rukarangira urukiko nirusanga uburwayi bwe rutuma rugasanga urubanza ruzakomeza mu mizi tuzasaba yuko ajyanwa mu bitaro kuko nta mugu umuntu yaburana abaganga bemeza ko akwiye kujya mu bitaro ntabwo bishoboka azabanza ajye mu bitaro avurwe akire namara gukira ajye kuburana iyo mizi metre evode kayitana umwe mu bunganira bwana emabure karasira uzaramba ndagushimiye ku mwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika sawa sawa ijwi ry'amerika uru wa mbere uru wa mbere uri igitego
mu burundi ibiro by'umukuru w'igihugu biragabisha gufatira ibihano abarongoye amabanki udandaji hamwe bohirahira bakarenga ku mabwirizwa bahawe ni banki nkuru y'igihugu ku bijanye no kwakira amanoti ya kera ibihumbi cumi na bitanu ariko arahindurwa byatangajwe ko ata kiringo kizo byatangajwe ko atakiringo kizongerwa abafise inoti za kera guhera ku itariki ya cumi n'umunani ku kwezi hazo kwemerwa inoti nshasha gusa ni inkuru ya eloge wiri kaneza muri zone rugombo mu ntara y'ibitoke mu buraruko bushira uburengero abatari bake bazindutse baja gukabisha inoti mugabo ivyo bari biteze sivyo vyabaye bari biteze gutahana nshasha umukenyezi avuga ko leta yari ikwiye kurindiriza gusa abafise amakonti mu mabanki ariko abandi bagahabwa ikibiriraho bahayo dufise hama baduhe duce dutaha tuje gusoma nk'ubu ntayo amakara mfise ntayo kugura amazi mfise ikutu tuyigura magana atatu cumbwira ko nza kuyasiga mu gahinga umukenyezi wundi nawe wo mu ntara y'ibitoke ati izi mpapuro duhabwa ntaco ziri bumare kuko tutari buzikoreshe mu gusuma ikibazo kihari nuko nuko tubarinda tubavuza ngo duha impapuro turagira ico tuza gusumisha ariko ngo abana baronke ico barya tugiye kugira ibibazo amazi nayo tugura amahera ifungurwa nizo tugura amahera kandi twajya tuyakoreye hehe twabasaba leta yuko yoza ikazituzanira amafaranga tukabaha ayo dufise bakaduhindurira baduha amashasha nk'uko bavyipfujije bamwe mu bajejwe intwaro baganiriye n'ijwi rya amerika nka jiji berman irakiza atwara komine rugombo barahumuriza amakenga nahere kuko bira- biratunganijwe neza uza gutanga amahera araza guhabwa akaresi gahuye n'amahera atanze bisigura ko rero amahera atanze bazayamuzanira uko nyene ahubwo gusa ubwo buresi baburiza kububika neza ariko turafise n'amarojisi tuza kubandikamwo ico cizere bamwe mu banyagihugu bagifise kubera basanze indongozi zo ku nzego z'ibanze aho baroye guhinduriza inoti twebwe ntabwo badufise kubera yuko abatwari ku mitu- ku mutumba turi kumwe nibo banabizi cyane badufasha badufasha muri byo nta ngorane n'imwe dufise mu kubitwa- nta nta kibazo cyo gutaka dufise ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura abaguzi baganiriye n'ijwi rya amerika batubwiye ko bafise ibibazo vyo gusuma kubera haba mu mabisi canke mu masoko atawemera inoti za kera n'aho ibanki nkuru y'igihugu yatangaje ko zicemewe gukoreshwa ngeze mu kamenge byanseko nurira bisi baca bansaba ngo ntatanze ibihumbi bibiri niyo ngo yemewe ibihumbi inoti ya- ya ya bitanu ntibayakira inoti ya cumi ntibayakira baronse igihano co ni igihano kuko ubu munyagihugu ntakija gusuma ngo aronke aronke ahasumira Ntasu- ntashobora gusuma atanze amahera ibihumbi bitanu ntibayakira atanze ibihumbi icumi ntibayakira none twebwe abanyagihugu bato bato turiko tuzirike no mu mabotike ntibayakira twebwe tugiye kwicwa n'inzara ntaho tuyatwara mugabo kuyatanga akantu kuri bisi ku isoko he kuyaherera si abaguzi gusa bafite ingorane n'abadandaza nico kimwe nk'uyu mugabo wo ku murwa mukuru w'intara y'amakamba mu manuko yahuye n'ijwi rya amerika rikazengurukana inoti z'ibihumbi icumi banse kuri banki jewe ngaya ayari mufuko ndayazanye ngaha kuri BGF niho ndicaye ariko ndabuze ubu yambungira baranse kumumbungira mu isoko akazi mahenda kora ntibikoreka vyanse abayazanye bahibazana binyene manini manini ivyo vyose urumva ni ngorane umucuruza wundi nawe ati uko zivugijwe niko zitambwa nuko no musi tudaba tugihemera ubu ubu ubwo tuntu ndacuruza no musi ntaducuruza candemera kurindira ko n'ingingo ya leta kuko nk'ubu ndogwaza uyu musi nkagwaza umuntu ntayaronse gushikana gushikejo umva wa muntu ashobora gupfa uno mutani boyi akorera ku modokari yunguruza abantu kugera hafi y'umupaka wa kongo mu gatumba we yifuza uwamuvunjira akamuha inoti zemewe n'aho yohomba rero notuma basi nkora ibyo bintu icumi bakankora kw'igihumbi mugabo basi yashanje basi kabonekana mu ntara ya gitega hagati na hagati abanyagihugu nk'uwo mugabo babwije ibya amerika ko ikiringo cyatanzwe ari gito bakabona ko amahera atari make azopfa ubusa kuri bene yo iby'uvunjira amafaranga byari ibyo ni uko batanze ikiringo gito bumva amahera menshi ari mu misozi hagati nabo barapfa yose ngo ariko urumva tubana inkaratasi kandi atejwe kwabigize ibyo bariko baragira ko ibimege bakuru bakuru ari mwe mu bijejwe kayo mwayivyo bigatuma twarayivyo amahera abahu n'iyi minsi ibiri isigaye cyangwa umunsi umwe urupapuro urupapuro mu rundi mu mpera z'indwi heze perezida ndayishimiye yari yagabishije abarundi kuri kino kibazo ari mu nama n'abategetsi mu gisagara c'ubutunzi bujumbura amahera yari yarashyuze imbere yose naze aje mu butunzi bw'igihugu kandi nari nabivuze abantu bakagwa bavuga ngo ngo ni mudomo mudomo tu anasema sema inaisha wewe atavuga ngo finalemaseseriye mukuru w'ishyirahamwe urikome rirwanya isesagura kurwanya amatungo ya leta gabriel rusira avuga ko umugambi atari mubi mugabo mu kiganiro y'abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane yavuze ko wari ukwiye gukorwa n'abahinga babunyoye sinzi ayo mamezire bafashe none abo bantu bazoyatora bafise kere kompetansi zo gutora amafaranga kuko ibintu by'amafaranga birafise amanorme bigomba gukurikiza hariho mode norme comptable bikurikiza ivyo rero sinzi ko abo bantu b'abadministratif babizi gera kuwa gatandatu bariko barakora hari uwushobora kuyabona ari ngaha ari mu administratif ati akavuga ati mfuma mfa kwa gikora reka ndayacishe gire ndabe harakwiye umugwi w'abahinga ine kipe d'expert independant apana basavye ibiro vy'umukuru w'igihugu vyatangaje ko atakiringo kizongerwa afite inoti za kera kuwa cumi n'umunani ukwezi hazemerwa inoti nshasha gusa eroje uri kaneza ijwi rya amerika
turagushimiye eloge tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika saa minanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda uko umwaka utashe isi yose irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abafise ubumuga bw'uruhu mu rwanda uyu munsi wahimbajwe ku nshuro icenda mu bibazo abafise ubwo bumuga bahura navyo harimwo ivangurano gukumirwa mu kibano ivyo n'ibindi mugenzi wacu edi rwema yabiganiyeko na umushigantahe nicodeme hakizimana umuvugizi w'abavukanye ubumuga bw'uruhu mu rwanda mu muryango oipa aratangura atubwira ibiranga umuntu yavukanye ubumuga bw'uruhu umuntu ufite ubumuga bw'uruhu avuka ku babyeyi babiri baba bafite uturemangingo fatizo dutera ubumuga bw'uruhu arizo twita jene ni ukuvuga ngo papa na mama bose babifitemo jene zitera ubumuga bw'uruhu na jene zidatera ubumuga bw'uruhu twa turemangingo fatizo hanyuma rero iyo papa na mama bose barekuye utwo turemangingo tugahura nibwo umwana ufite ubumuga bw'uruhu avuka ubwo ni babandi bitaga ba nyamweru mu bihe byashize mu burundi bakoreshaga ijambo ngo nyamwema ntabwo nzi izina ryiza wenda bakoresha ariko ntabwo tukivuga nyamweru tuvuga umuntu ufite ubumuga bw'uruhu uyu muntu rero ashobora kuvuka ku babyeyi babiri birabura bafite ubumuga badafite ubumuga bw'uruhu ariko bifitemo twa turemangingo fatizo dufite dutera ubumuga bw'uruhu cyangwa se ashobora no kuvuka ku bantu bafite ubumuga bw'uruhu iyo iyo bashakanye cyangwa se bakoranye imibonano mpuzabitsina umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ntabwo ashoboka ntabwo ashobora kuvuka bigizwemo uruhare n'umubyeyi umwe yenda abadukurikiye babyumve kuko usanga nka hano mu rwanda abagore abamama bakunze kubyara abana bafite ubumuga bw'uruhu ukabona abagabo babo babanze babasize mu miryango cyangwa se babirukanye bavuga ko bo batabyara abana bafite ubumuga bw'uruhu bigaharirwa ababyeyi umwana ufite ubumuga bw'uruhu avuka iyo se na nyina babigizemo uruhare bose baba bafite izo jene zitera ubumuga bw'uruhu kandi no mu bazungu no mu bindi bihugu abafite ubumuga bw'uruhu barahaba ni uko yenda ibibazo duhura nabyo biba bitandukanye bitewe n'uko mu bihugu byateye imbere baba bafite uburyo bwo kubitaho bakabona ayo mavuta ku gihe hano iwacu muri afurika hakazamo na cya kibazo cy'ibara ry'uruhu umuntu akibaza kugira ibara ry'uruhu rwera muri sosiyete y'abantu bafite uruhu rwirabura ugasanga abantu babifashe ukundi muri rusange nibaza ko umuntu utazi ubumuga bw'uruhu yaba abusobanukiwe urakoze cyane hanyuma wari ugarutse gatoya ku bijyanye n'ibibazo muhura nabyo hari ibindi bibazo byihariye by'ubuzima umuntu wavukanye ubumuga bw'uruhu yihariye urakoze cyane umuntu ufite ubumuga bw'uruhu reka reka nshire ibibazo ahura nabyo mu bice bigera nko muri bine kamere ku muryango umuryango wabyaye bene uwo mwana hari ubwo uba utazi kumwitaho ugasanga umubyeyi murabizi ko imiryango myinshi yo mu rwanda itunzwe no gukora abafite imirimo yo mu biro ni bakeya cyane ugasanga wa mubyeyi ntabwo azi ko umwana ufite ubumuga bw'uruhu iyo ageze ku izuba izuba rirutwika noneho yamujyana ku izuba rwa ruhu rwa wa mwana rugatangira kuzana ibisebe umwana agatangira guhura n'ingorane akiri mutoya ariko noneho niyo atangiye gukura usanga abana baturanye batamwisanzuraho batangira kumwita ya mazina mabi nayo tugihangana nayo uyu munsi bamwita nyamweru bamwita umuzungu wabuze icyayi bamwita ikivejuru bamwita ikimanuka bamuheza bamuha akato wa mwana agakura yumva ko atameze nk'abandi agakura yumva nta n'icyo amaze muri sosiyete ari nabyo bituma abantu bafite ubumuga bw'uruhu akenshi bakunze kwibera mu rugo rimwe na rimwe n'imiryango yabo ikanga kubagaragaza yumva ko nijya kwerekana ko bafite umwana ufite ubumuga bw'uruhu sosiyete nyarwanda iri buze kubaseka ugasanga umuryango umuhejeje mu rugo sosiyete iramwanze wa mwana nawe ubwe akageraho agera serifu sitigima nawe ubwe akiyanga nawe ubwe akiheza bikaza rero bikagera mu burezi igihe umwana ageze igihe cyo gutangira ishuri bigasanga mwarimu ku ishuri ntabwo azi neza ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu atabona kuko twebwe nta miranosite zo mu maso tugira ntabwo dushobora kureba ibintu biri kure cyane umwarimu iyo atazi ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu atabona ngo amuhe uburyo bwo kwiga mu ishuri yicara imbere amuhe igitabo cyo gusomeramo naba yatanze n'imyitozo amuha umwanya uhagije wo kubikora usanga abana bafite ubumuga bw'uruhu akenshi batsindwa mu ishuri abantu bagatekereza ko abafite ubumuga bw'uruhu nta bwenge bagira badashobora kwiga kimwe n'abandi badashobora gutsinda ariko ikibazo ni uko aba yize atabibona mwarimu yigisha umwana atabibona hanyuma abana bafite ubumuga bw'uruhu abenshi bakava mu ishuri muzabibona abantu bafite ubumuga bw'uruhu abakuru yenda tube dukuyemo generasiyo ntoya kuko turi gukora ubuvugizi ariko abakuru abenshi ntabwo bashoboye kwiga tujye mu buvuzi mu buvuzi nari nabikomojeho ikibazo gikomeye ni ukubona aya mavuta arinda arinda kanseri y'uruhu aya mavuta arahenda kandi usanga imiryango myinshi ifite abana bafite ubumuga bw'uruhu hari umuryango usangamo abana batanu hari usangamo abana bane hari usangamo abana batatu hari usangamo babiri ntabwo ushobora kubona ibihumbi cumi na bitatu na magana atanu bigura agacupa kamwe k'amavuta ku bana batanu ubwo byaba ari ibihumbi birenga mirongo itanu buri kwezi buri kwezi ntabwo bishoboka ukurikije imibereho y'imiryango yo mu rwanda uko twese tuyizi murabizi ko na mituweli igurwa rimwe ku mwaka ariko hari imiryango usanga igifashwa na leta kubona ubwisungane mu kwivuza aya mavuta rero yashyizwe kuri mituweli do sante ugasanga uyu munsi ataboneka kubera ibigo nderabuzima ntabwo bisaba ayo mavuta nk'uko basaba indi miti kandi leta yari yarategetse ko amavuta ashyirwa kuri mituweli do sante ubwisungane mu kwivuza nk'uko n'indi miti yose ihabwa iki kiracyari ikibazo gikomeye kuko nk'uturere dupfa dutanga aya mavuta usanga abayafata hari impinduka zabaye mu buzima bwabo kuko amasaha yo gukora yariyongereye murabizi abafite ubumuga bw'uruhu bakora mu masaha ya mu gitondo n'aya nimugoroba igihe hatari izuba ryinshi ariko umuntu wayisize ashobora gukora kuva mu gitondo akagera saa sita agakaraba akongera akisiga andi agakora ibyo bikamuteza imbere bigateza imbere umuryango we bigateza imbere n'igihugu cye ariko kubura aya mavuta bituzanira izindi mbogamizi nyinshi hanyuma hakaza ibibazo bijyanye no kubona akazi abantu bafite ubumuga bw'uruhu ntabwo barabona akazi kuko abakoresha benshi batinya gukoresha umuntu ufite ubumuga bw'uruhu kuko batekereza ko atatanga umusaruro nabahabwa urugero hari hari umuntu ufite ubumuga bw'uruhu rwose ajya aduha ubuhamya uburyo yashatse akazi ko gukora muri farumasi hanyuma akazi arakabona yabisabye akoresheje ikoranabuhanga ariko ageze igihe cyo kujya gutangira akazi babonye afite ubumuga bw'uruhu baramubwira bati wowe rwose wihangane nta muntu wajya uhereza umuti ngo azagaruke muri iyi farumasi abura akazi gutyo n'abandi benshi bafite ubumuga bw'uruhu kubona akazi biracyagoranye biracyagoranye kandi a- ugasanga nta n'igikorwa kugira ngo habeho ubukangurambaga bwo kugira ha- bwo kugira ngo abantu bamenye ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashobora gukora agatanga umusaruro nk'abandi yenda hariho ibihugu byagiye bitera imbere ubu usanga abafite ubumuga bw'uruhu ah, barazamutse bakagira n'inzego za leta bakoramo ibyo bitinyura abaturage bakamenya ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu iyo yize ashobora gutanga umusaruro kandi agakorera n'igihugu cye ah, nk'uko n'abandi baturarwanda bashobora kugikorera kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino bifuza kugira ibyo babaza reka duhere kuri siriro muvunyi wiriwe neza umutumirwa tubwiye yuko a- a- umuntu uvukana ubumuga bw'uruhu biterwa umugabo n'umugore babigiramo uruhare ese ni iyihe mpamvu ituma bashobora kubyara abana badafite ubumuga bw'uruhu kuko hari ahantu nzi byigeze kubaho ntibabyakira neza umugabo ab- abwira umugore we yuko we yamuciye inyuma atari umwana babyaranye kuko mbere babyaye abana ba- ba- ba- ba- badafite ubumuga bw'uruhu nyuma uwo mwana aza kubavukamo biteza izindi mpaka ndagira ngo mbaze umutumirwa ese kubera iki niba ba- a- a- bigirwa urwo ruhare rugirwa n'umugabo n'umugore bombi atari ku ruhare ku ruhande rw'umuntu umwe kubera iki ibyo bintu bibaho hagati mu bana cyangwa se bikaba byaba ku mwana wa mbere abandi ntibibeho kuki bidahora bibaho gutyo ikindi nabaza umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashakanye n'ufite ubumuga bw'uruhu babyara umwana ufite ubumuga bw'uruhu birashoboka cyane rwose ni ukuvuga ngo wa mubyeyi udafite ubumuga bw'uruhu aba yifitemo za jene zitera ubumuga bw'uruhu na jene zidatera ubumuga bw'uruhu iyi jene itera ubumuga bw'uruhu iba ari resisive ni ukuvuga ngo ni akaremangingo fatizo ariko katiganza ya jene idatera ubumuga bw'uruhu iba ari akaremangingo fatizo ariko kiganza iyo papa na mama bose bafite utwo turemangingo bakaturekura umwana avuka afite ubumuga bw'uruhu ariko iyo papa arekuye ka karemangingo gatera ubumuga bw'uruhu mama akarekura akadatera ubumuga bw'uruhu kubera ko akadatera ubumuga bw'uruhu ariko kiganza kadomina ka kandi katiganza umwana akavuka adafite ubumuga bw'uruhu bugaragara ariko mu maraso ye yifitemo twa turemangingo dutera ubumuga bw'uruhu papa na mama nanone bashobora bose kurekura twa turemangingo tudatera ubumuga bw'uruhu ibi bivuze iki rero umuntu wese udafite ubumuga bw'uruhu ntagatekereze ko adafite twa turemangingo dutera ubumuga bw'uruhu ushobora kuba udafite ubumuga bw'uruhu bugaragara ariko muri wowe wifitemo jene zitera ubumuga bw'uruhu na jene zidatera ubumuga bw'uruhu ikibazo ari uko utarahura n'umuntu nawe wifitemo izo jene kugira ngo umwana mumubyare afite ubumuga bw'uruhu ariko ah, kutagira ubumuga bw'uruhu ntabwo bisobanuye kutagira jene zitera ubumuga bw'uruhu I- icyo bisaba kumubyara ni ukuba wahuye n'undi muntu nawe ufite izo jene niyo mpamvu hano muri afurika ayo mahirwe aba ari make akunze kuba ari umwe mu bantu mu bantu ibihumbi bitanu cyangwa se umwe hagati y'ibihumbi bitanu na cumi na bibiri umwe aba afite ubumuga bw'uruhu hanyuma ikindi yavuze ati se umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashakanye n'umu- n'undi muntu ufite ubumuga bw'uruhu babyara abana bafite ubumuga bw'uruhu yego birashoboka babyara abana bafite ubumuga bw'uruhu bitewe n'ubwoko bwa jene zitera ubumuga bw'uruhu bafite Ah, igihe batabyara uwo mwana ni igihe badahuje izo jene zitera ubumuga bw'uruhu kuko nazo zirimo amoko atandukanye ariko amahirwe menshi ni uko iyo abantu bafite ubumuga bw'uruhu bagashakana babyara abana bafite ubumuga bw'uruhu ese abantu bavukanye ubwo bumuga bw'uruhu hari uburyo bashobora kuvuka badafite ubwo buremangingo fatizo bwateza i- ubwo bumuga Um, ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka ni ukuvuga ngo iyo wavutse ufite ubumuga bw'uruhu muri wowe uba wifitemo n'izo jene zitera ubumuga bw'uruhu icyakora bitewe n'uwo mwashakanye izo jene iyo zidahuye urumva ko nta- nk'uko nari nabisobanuye ntabwo mwabyara umwana ufite ubumuga bw'uruhu ariko um, abahanga n'ubushakashatsi buvuga ko amahirwe menshi ni uko abantu bafite ubumuga bw'uruhu iyo bashakanye bashobora kubyara abana bafite ubumuga bw'uruhu ikibazo bajya bahura nabyo ugasanga barashimutwa ni amakuru wenda umuntu aba yarumvishe ahandi hantu ariko bavuga ko bakurwamo imiti cyane cyane ku- kuri ibihugu wenda duturanye bikoresha ibiti bya gihanga hano mu rwanda nta muntu wigeze ahura n'icyo kibazo cyo kwicwa kugira ngo ah, akoreshwe muri ubwo buvuzi gakondo ni ikintu du- dushima cyane leta y'u rwanda ku bijyanye no kurengera ubuzima bw'abantu ibintu iyo byabaye mu baturanyi ko abantu bari gu- bari gupfa natwe hano mu rwanda turabyumva kandi byaduteye ubwoba kamembe ariko kuba nta kesi yabaye ni ikintu twishimira cyane guhangana nabyo ni ukuhe rero kimwe tunashime n'ijwi rya amerika kuba ryatekereje kuduha uyu mwanya ni uguca mu itangazamakuru tugasobanurira abaturarwanda n'abandi bose baduteze amatwi ko umuntu ufite ubumuga aha kandi niho turangirije ibiganiro byacu byo kuri iyi saha turabashimiye abaduteze amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika